Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabe. Harka fuudhii daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashintan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 25 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 17 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oolmaa mana murtii hidhamtoota dhimma naannoo amaaraa waa'ee dhimma obbo Taayyee Danda'aatii fi luba Balaay Mokonnin ajjechaa godina Gondar Kibbaa keessatti raawwatameera jedhame akkasumas qophii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan sin affeeraa kan dursu oduudhaa gara sitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Manni maree nageenya waloo Itoophiyaa roobii kaleessaa ibsa baaseen akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatti wal waraansa karaa waliin dubbii siyaasaan furmaata itti kennuun hojiiwwan deebisanii dhaabuu hojjetamaa kan jiran ta'uu isaatiin hidhattoonni humna Tigraay hidhannoo meeshaalee waraanaa hiikkachiisuun hojiiwwan hafan keessaa. ta'uu eereera manni marichaa ibsa isaa keessatti biyyattii keessatti humna raayyaa ittisa biyyaa irraan kan hafe qaamni hidhatee socho'u akka hin jiraanne heera biyyattii irratti ragga'ee jira jedhee akkaataa waliigaltee piriitooriyaatti hidhattoonni adda bilisa baasaa uummata tigraay hidhannoo isaanii hiikkachuu akka qabanis ifoomseera itti dabaluunis walwaraansichaan namoota qe'ee isaanii irraa buqqaan deebisanii dhaabuuf hojiin jalqabame furmaata argachuun akka isarra jiraatu ibsuun dogoggoroota darberraa kanneen hin baranne. ammayyuu rakkoo walfakkaataa uumuuf kanneen socho'aa jiran dhaabbachuu qabu jechuun akeekkachiiseera dhimma kanarratti sagalee ameerikaaf deebii kan kennan dhaaba siyaasaa adda bilisa baasaa uummata tigraayitti hoogganaan damee ololaa obbo iyyaasuu tasfaay nagaan tarsimoo paartii isaanii ta'uu himanii hidhannoo hiikkachuunis akkaataa waliigaltee piriitooriyaatti sirriidhas jedhanii waggaa tokko dura meeshaalee waraanaa gurguddoo hiikkachiifamuun hidhattoonni isaanii baay'eenis kaffaltii deebisanii dhaabbachiisuun alattis akka. bittinnaa'an taasifameera jedhan akkaataa waliigaltichaattis mootummaan federaalaa humnoota raayyaa ittisa biyyaan alatti humnoota daangaa naannoo tigraay keessa jiran ni baasa kan jedhu akka tures himaniiru obbo Iyyaasuun waliigaltichi hawaasa idil addunyaa duratti mallattaa'e jedhanii gareen gamtaa afriikaarraa walitti dhufeeru hojiirra oolmaa isaa hordofaa jiras jedhaniiru jechuun maqaleerraa mulgeetaa asbahaatu gabaase.
Abbaan alangaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa shororkeessummaadhaan Dr. Wandoosanii fi kanneen galmee isaanii jalatti akka irratti dhiyeesse yookaan immoo himannaa irratti dhiyeesse akka sirreessu manni murtii ajaja kennee ture. Abbaan alangaa garuu dhimma kanarratti gammadaa miti akka irra deebi'ee ilaalamuuf gaafatee jira.
himannaa galmee dooktar wandoo sanfaa jalatti gochaa shororkeessummaan abbaan alangaa mootummaa federaalaa himannaa irratti kan baneeru manni murtii abbaan alangaa himannaa isaa akka fooyyeffatu ajaja kenne irratti namoota gocha yakka himatamtoonni kunneen raawwataniin ajjeefamaniiran maqaan isaanii akka tarreeffamu gaafate irratti abbaan alangaa ragaawwan jalaa saaxila jechuun falmeera. himatamtoonni galmee dooktar wandoo sanfaa jala jiran kanneen himannaan shororkeessummaa gaafa waxabajjii tokko bara 2015 isaan irratti banameeru gochaa shororkeessummaa isaan raawwatanii lubbuun namoota 217 darbeera jechuun abbaan alangaa himannaa irratti dhiyeesseeru beellama har'a eebila 17 bara 2016 mana murtiitti dhiyaataniin abbaan alangaa iyyata galfateen himannaa isaa akka hin fooyyeffanne. ibseeraa jedhan abukaatoon himatamtootaa obbo salamoon gazaa'iin abbaan alangaa akka sababaatti kan dhiyeeffate maqaa namoota du'aniiranii yoon himannaa irratti tarreesse ragaawwan koo na jalaa saaxila kan jedhuu fi barsiifata hanga ammaatti jiruunis sababa himatamtootaan namoonni ajjeefamaniiran maqaa tarreessuun waan baratame miti jechuun murtoo manni murtii abbaan alangaa himannaa akka fooyyeffatuuf gaafa sadaasa 12 bara 2016 dabarsee ture akkarraa kaasu iyyataan gaafateera.
Abukaatoowwan himatamtootaa immoo gama isaaniin seerri maqaan namoota sababa himatamtootaan du'aniiranii akka tarreeffamu dhoowwaa taasisu hin jiru jechuun falmuu isaanii obbo Salamoon sagalee Ameerikaatti himaniiru. Manni murtichaa himannaawwan qaama lamaanuu erga dhaggeeffateen boodas dhimmicha irratti ajaja dabarsuuf beellama biraa gaafa caamsaa 12 bara 2016tti qabateera jechuun finfinneerraa kennedy abaateetu gabaase.
bulchiinsa naannoo amaaraa godina gondar kibbaatti wixata darbe kana walwaraansa humnoottan faannootii fi humnoottan mootummaa gidduutti taasifamaa tureen namoonni nagaan shanii ajjeefamuu isaanii maatiiwwan isaanii himanii jiru oduun kunis kunuutti bal'inaan.
wiixata darbe gaafa eebila torba bara 2016 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti naannoo amaaraa godina gondar kibbaa aanaa iste ganda agoonaa jedhamu keessatti walwaraansa humnoota faannoo fi mootummaa gidduutti taasifameen namoonni nagaa shan ajjeefamu maatii fi namoonni ijaan argine jedhan sagalee ameerikaatti himaniiru namni maqaan isaanii obbo axnaaf waalalliin ta'uu sagalee ameerikaatti himan mucaan isaanii durbaa kan umriin ishee kudha lama dhimma beet axnaaf kan jedhamtu lagaa bishaan waraabdee osoo galtuu humnoota nageenyaa mootummaa. mootummaan rasaasaa rukutamtee duuteetti jalan namni biraan jiraataa ganda kanaa ta'uu ibsan obbo ababaa makuraa guyyaa sanatti ganamarraa kaasee sagalee dhukaasaa dhaga'uu isaanii himanii namoonni iddirii isaanii keessa jiran ajjeefamuu isaanii mirkaneessaniiru namoonni biroo maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanis walwaraansa guyyaa jedhametti ture kanaan manneen jireenyaa namootaa gubachuullee himaniiru dhimma kanarratti gama mootummaarraa deebii argachuuf yaaliin taasise. naaf hin milkoofne jechuun baardaarraa aster misgaanaawutu gabaase.
naannoo bulchiinsa kibba itiyoophiyaa godina walaayittaa keessatti mindaan barsiisotaa ji'a lamaa olii fi waan hin qabnamnee fi ji'a eebilaatii jalqabee barumsi dhaabbachuun isaa beekamee jira akka dura taa'an waldaa barsiisota bulchiinsa kibba itiyoophiyaa obbo amaanu'eel paawuloosii sagalee ameerikaatti himanitti. godina walaayittaa keessa barsiisonni kuma kudha jaha fi dhibba torba ta'an keessaa kanneen aanaalee digdamaa fi bulchiinsa magaalaa tokko keessa jiran mindaan isaanii hin kaffalamneef paartiin mormituu sochii biyyaalessaa walaayittaa dhimma mindaa hojjettootaa ilaalchisuudhaan ibsa kenneen magaalaa sooddootii alatti aanaa sana keessatti hojjettoonni mootummaa ji'a bitootessaa irraa kaasee akka mindaan isaanii hin argasne ibsee jira dhimma kanarratti hangaa'ota godina walaayittaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne yoonaataan zabdiyoosii hawaasa irraa gabaasee jira yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo balaa xiyyaara itiyoophiyaa booyingii maaksii 737 irratti bara 2019 qaqqabeen namoonni maatiin isaanii jalaa miidhamanii haqa gaarii argachuu haqa nu barbaachisu argachuu hin dandeenye jechuudhaan mootummaa ameerikaa. gaafachaa jiru oduun kunis kunuuti bal'inaan.
balaa xiyyaaraa booying torba soddomii torba maaks bara 2019 itiyoophiyaatti mudateen namoonni maatiin isaanii balaa sanaan jalaa du'an mootummaan yuunaayitid isteets booyingiin seeratti dhiyeessuun haqa isaanii akka mirkaneessuuf gaafatan maatiin miidhamtootaa kunneen dameen haqaa himannaa yakkaa dhaabbata booying irratti deebisee akka banuus gaafataniiru booying bara 2021 tti waliigalteerra gaheen himannaa qaamoleen seera baasan kanneen maaks raggaasisan gowwoomsuu. sun himatamuurraa akka of qusatu taasiseera kunis maatii imaltoota du'anii waliin waliigaltee iccitiin taasisuu irraan kan ka'e yommuu ta'u maatiin namoota itiyoophiyaatti balaa kanaan du'anii garuu dhaabbatichi mana murtii federaalaa kutaa teeksaas bakka himannaan kun itti banametti ministeera haqaa irratti dhiibbaa taasisuu itti fufaniiru roobii darbe kana qondaalonni ministeera haqaa maatii miidhamtootaa waliin walga'uu kan himan yommuu ta'u maatiin miidhamtootaas walga'ii kanaan booda ibsa sabaa himaaleef kennaniin ministeera. haqaarraa mufannaa qabaachuu isaanii himaniiru ziipooraa kuriyaa balaa xiyyaaraa kanaan abbaa ishee joosef kuriyaa kan dhabdeettu erga qondaaltota ministeera haqaa waliin dubbannee booda baay'een abdii kutadheeraa jetti abukaatoon maatii miidhamtootaa paawul kaasel ministeerri haqaa bara kana himannaa booying irratti dhiyaate kuffisuuf kan socho'u yoo ta'e himannaa isaanii akka itti fufan dhaadataniiru balaa xiyyaarota booying maaks torba soddomii torba bara 2018 indooneeziyaattii fi bara 2019 itiyoophiyaatti mudateen lubbuun namoota 346 darbeera booying roobii kaleessaa akka beeksisetti kurmaana jalqabaa kanatti galiin isaa gadi bu'uu gabaabduu isaatiin doolaara miiliyoona 355 dhabuu isaa ibse kunis yeroodhaa yerootti nageenya xiyyaarota isaa irratti qorannoon taasifamu dabalaa dhufuu isaarraa kan ka'edhaas jedheera.
Hayyee har'a immoo amma immoo gara gabaasa galee keenya biraatti darbina oduun kanumaan raawwata muddee darbee kaasee kan to'annoo poolisii feederaalaa jala jiran deetaan ministeeraa nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa har'a mana murtii feederaalaatti dhiyaatanii jiru Dr. Tokkummaa Dhaabaa Abukaatoon obbo Taayyee VOA'tti akka himanitti manni murtii feederaalaa lidataatti argamuuf irratti abbaan alangaas har'a himannaa isaa obbo Taayyee irratti dhiyeessee jira. galmoo daawwitii gabaasa dabalataa qaba dhimma kanarratti waliin haa caqasnu.
Obbo Taayyee Danda'aa deetaa ministeera nagaa duraanii fi miseensa caffee oromiyaa kan to'annaa jala jiran irratti har'a abbaan alangaa mootummaa himannaa baneeti jira. Dooktar Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon obbo Taayyee VOF daddacha mana murtii feederaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa irratti himati sadii obbo Taayyee irratti dhiyaachuu himu.
Egaa ani har'a jalqabaaf har'an dhiyaadhe Taayyee wajjini. Har'a himanni dhiyaatee himata sadii ture. Himata kananuu dubbisamee tokko diina wajjin waliin ta'uun diinaaf olola karaa banuu yookaan immoo akkaataa seera yakkaa keewwata dhibba lamaa shantamii tokkoo fi inni tokko immoo keewwata dhibba lamaa shantamii torba inni tokko immoo meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuudha. Kan kanaan dura poolisii irratti odeeffamaa ture ala jechuudha amma himanni dhiyaate. Kan manni feesbuukii irratti barreessaa ture sana bakka himanni dhiyaate isumatu dhiyaate.
Dooktar Tokkummaan maamilli isaanii kibxata darbe kana bakka abukaatoo fi maatiin isaanii hin jirretti daddachaaf dhiyaachuu himanii abbaa murtii daddachaas har'atti abukaatoo duukaa akka dhiyaatan ajajuu eeranii jiru daddacha mana murtii feeraalaa lidataa har'aa irrattis obbo Taayyee irratti sarbiinsi mirga namoomaa raawwatamuu dabalatee wanti irra ga'e jedhame daddachaaf dhiyaachuu Dooktar Tokkummaan ni dubbatu.
Nutis mirga abukaatoo wajjin wal dubbisuu mirga maatii isaa abbaa amantii isaa arguu qabu kaasnee dubbanne akkasumas haalli qabiinsaa. Mana dukkanaa keessaa yookaan mana qofaatti nama tursuun dhiibbaa mataasaa qabaa. Fayyaa namaa irratti illee dhiibbaa akka qabu ibsinee manni murtiisaa dhuma kanaan eegalu dhaggeeffatee bitaa mirga irraa yaada fuudhee booda har'aa booddee abukaatoonnis akka dubbisuu danda'an maatiinis ijoolleenis abbootiin amantaa hiriyoonnis akka dubbisuu danda'an jala murtii kennee akkasumas namichi kun kophaa isaatti hidhamuu qabu namoota warra kaa wajjin akkuma hidhamaa warra kaanitti ilaalamuu akka qabu. namoota wajjinis hidhamuu akka qabu kophaa turuun dhiibbaa akka inni fidu jala muree kun poolisii federaalaa akka kanan goone jedhee jala murtii kennee mirgoobii fi mormii masarratti qabaanne yoo qabaatan jedhee mormii qabna ilaalle mormiin qabaachuu keenya himata isaa dubbifnee isinitti himna jennee isa kana dhaggeeffachuuf bilaa digdamii afuritti beellamanii jechuudha.
Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo haati warraa obbo Taayyee Danda'aa ammas abbaa warraa isaanii Finfinnee naannoo Meeksikoo qofaa isaanii harka poolisii federaalaa jiraachuu himu.
guyyaatti tokko kan namoonni baay'een mana buqqaatiin maal maal kunis rakkoodhaan guyyaatti tokko dhimma dhaqnee ilaalla akkaawuntiin keenyallee cufaadhaa gaammaatitti wanni ittiin sochoonis deeggarsuma uummataatiin guyyaatti takka dhaqnee nama naannoo sa'aatii gabaabsaaf jechuudha.
Dhimmi maatiin obbo Taayyee mana kiraa mootummaa keessaa baafamuu fi herregi baankillee irratti uguramuu kan maatiin himataa turan daddachaa irraa irratti ka'uu Dooktar Tokkummaa Dhaabaa Abukaatoon obbo Taayyee eeranii abbaan murtii daddachaas dhimmichi iyyata barreeffamaatiin akka dhiyaatu ajajuullee himanii jiru. Mudda keessa to'annoo jala kan ulfaman obbo Taayyee Danda'a haga yoonamaaf daddachaaf dhiyaachuu dhaban waan jedhuuf ammoo abbaan langaa mootummaa dhiyaatee dhimmichaaf deebii quubsaadha jedhamu jedhan akka hin eerrellee himanii jiru. Deetaa ministeera nagaa duraanii kan turan obbo Taayyee Danda'a. Muddee kudha tokko bara 2023 to'annaa jala kan oolanii turan yoo ta'an gurraan ala darbees caffeen oromiyaa mirga himatamuu dhabuu isaanii kaasuunsaa ni yaadatama gabaasa sagalee ameerikaaf galmu daawit adaamaarraa.
ammas waa'ee mana murtii kanarra jirraa karaa seeraan alaa doolaara daddabarsuudhaa fi yaalaa turan jedhamanii shakkamanii kan to'annoo jala oolfamanii itti aanaa hojii geggeessaan waldaa ortodoksii waliigalaa Itoophiyaa lubni Balaayi Mokonnin roobii kaleessaa eebila 24 bara 2024 yeroo lammaffaadhaa fi mana murtiitti dhiyaatanii jiru tujubee horaa dhimma kanarratti abukaatoo isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Tulluu Baayisaa dubbistee gabaasattaan qindeessitee jirti kunooti.
adeemsa mana murtii jiru hordofuuf kan isaan faana mana murtii turan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa adeemsa mana murtichaa kaleessaa akkasumas yakka isaanitti shakkamanii to'annaa jala oolan nuuf ibsaniiru.
Inni irratti dhiyaanne hagamaatti shakkiidhaan kan qabamanii shakkiin sunis kan jedhu sanada kan dookumentii sobaa fayyadamanii maallaqa akka afrikaa baasuudhaaf yaalii taasisanii kan jedhudha waliin galatti kan irratti dhiyaate shakkiidha kun kanaan qabamanii qoratamaa jiru.
Yakka seeraan ala maallaqa daddabarsuun shakkamanii to'annaa jala oolan maallaqi kun eessatti dabarsamaa ture isaanoo attamiin kana keessa seenan abukaatoon isaanii obbo Tuuliin akkas jedhu.
maallaqni kun tokkoffaa xalaadha qabataniiti kan deeman namoota qeessisitti dhiyeenya qabantu inni ni darba afrikaa yuuniyeeniin namoota wayiitti maallaqa dabarsee isaan immoo mana amantaa fi miidiyaa mana amantaa gargaaruu barbaadu waan ta'eef inni immoo beekamtii waan qabdaniif namni waan ittiin kabajuuf inni kun dafee akka nu warriifatu asitti nu argamaa jedhanii kan dhaqanii. Isaan xalayaan sun poostaadhaan saamsamee kan jiru qaasisiin keessa waan jiruuf hin ilaalle kan baasee dhaqeessa yeroota warra kaanii boodarra erga dubbiin kun maallaqni kun ba'uu hin danda'amu maallaqni kun kan ba'uu danda'u miti jennee warri baankii erga simaniiti isaan xalayaan sana ijumaan ilaalan malee xalayaan sun nuyitiin qaqqabnee isaan ichitiin kenname garuu akka isaan ilaalanitti akka poolisiin ibsatti ergaa maallaqni sun keessaa haa ba'u jedhame kan gamtaa afrikaatii garuu. Dara namoota sadii ka dhuunfaa sadiitti haa darbuudha jedhamee xalaan sun hin barreeffame garuu xalaa sanarraa maqaan qaasisiin hin jiru kan mana amantaas hin jiru isaa wajjin kan wal qabate tokko illee hin jiru. Fuudhee deemi xalaa sana namoota isaanitti dhiyaatantu isaan goomsanii kun Afrikaa yuuniyeeniin jala nu gargaara nuti immoo maallaqa sana fuuneeti ittiin mana amantaa fi miidiyaa kana gargaara. jalaa tursiisanii kanaaf yoo waan isin beekaniif isin nama beekamu waan taataniif dafanii akka nu raawwatamu jedhanii immoo xalaa dhumti kuniyyuu dhugummaa isaa nu mirkaneessitu baddee naannee naannee mana amantaattiin gargaaraa jedhaniiti jaljaree walgahii irraa bahu. Inni otoo isaanii yeroo fudhatanii itti yaatiin namoota ministoon mari'atiin jaljarsiidhaan dafanii inni dhaqanii as keessa galchan malee isaa waan beekan hin qaban.
Lubbi balaa harka keessaan qaban erga ta'ee kan isaan to'annaa jala oolaniif maaliif akka ta'e abukaatoon isaanii obbo Tuuliin innaa ibsan.
Hojiin deemanii kun booristaansaa isheen gargaarsa mana amantaatiif oolaa jennaan isaan immoo abbaa amantiiti. Mana amantiif hin hoogganuu kanaaf isaan ittiin gargaaraa waan ta'eef maallaqni kun akka dafee darbuuf goota warri baankii dafanii kan nu raawwataniif. miti ka fuudhanii deeman malee isaan miti ka fuudhee deeman dogoggoraniiru bakka sana deemuun san turre dhugaadha. Isaan wanti dubbatu tokkoyyuu hin jiru. Booddee dhumarratti baankiin talaan kun talaa sirrii miti gaafa jiru warri fuudhanii deeman sun maal godhanii akka nama bilbila dubbisuuf fakkaatanii dhabanii milikan. Isaan qabamaniif iyyuu taasisuu balaa kan poolisoota waan fadhifanne gaafa jala sana qaban isaanuma qabanii isaanuma to'atan malee namoota sanatu milikan jechuudha. Akkiin ga'anii akka maallaqni sun akka hin baane gaafa baran guyyaa kaleessaa luba balaa irra deebii mana murtiitti dhiyaachuu isaanii obbo Tuuliin ibsanii adeemsi mana murtii sanaas maal akka ture akkasitti ibsan.
Poolisiidhaaf guyyaa qorannoo torba kennamee ture gaafa dura inni dhiyaatee jecha amantaa fo'attii akka irraa fuudhee ragaas akka dhaga'ee sana adda addaa sanaduma qabame sana iyyuu forensikitti ergee qorachiisaa akka jiru xalayaa adda addaa baankiidhaaf waajjiraalee adda addaatiif barreessee bu'aasaa eegaa akka jiru ibsee dhaafaa hojiin ragaa dhaga'uu namoota dhimma kanaan shakkaman gara nama jahaa biraa isaan barbaadan ta'utti qorannoo adda addaa geggeessutti mana qabiin balaa gaafa sagattaamus shukutti tokko waan argameef waa'ee sanaa kan qoradhutti Kun dabalataan barbaachisanaaf haa kennamu waan jedheef gama abukaatotaatiin immoo isaan hin jedhanii qorannaa geggeessuun hin barbaachisu dhimmi mana hidhaa keessa isaan tursiisuu danda'u hin jiru. Dhimmi poolisiin jedhu kun isaan ala ta'anii qorachuu ni danda'a. Kanaafuu mirgi wabii akka eegamu jedhanii abukaatonni gaafatanii turanii manni murtii isaan mirga eega dhaga'ee booda qannaa dabalataa guyyaa saddeettisiidhaaf jennee gaafa biyya afur bara kuma lamaaf kudha jaha akka lakkoofsa Itoophiyaa ganama sa'aatii sadii walakkaa irratti beellamanii jira jechuudha.
Lubbi Balaayi dhimma itti shakkamaniif ilaalchisee mana murtiif kan isaan himatan jira obbo Tuuliin deebii kennaniiru.
Isaan manni murtii gocha kana raawwatamu raawwanne jedheen gaafanne qorannaa irratti isaan kaasanii maalumaafuu dhimmi kun na wajjin waliin qabatu ani qulqulluudha. Dhimma kana ilaaluudhaaf hin dhaqe malee bakka kanatti wanti akaawuntiin koosa kan jiru isa irraa darburras isatti darbu keessas maqaan kiyya keessa hin jiru maqaan mana amantaa keessa hin jiru. jaallataniiti namoota dhimma kana raawwatan dhalee qabsiisuudhaaf poolisii gaafa waamu poolisiin isaan jala miliqanii deemanii ani nama qulqulluudhaa keessaa waa tokko gahee tokko iyyuu hin qabu fayyaalummaa kiyyatti fayyadamanii kanuma irratti raawwatanii kan jedhu dubbatanii turan.
Obbo Tuulii Baa'isaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Akkasumas ulfaadha.
Hayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbina qophii fayyaati. Magaala Adaamaa keessatti kan argamu wiirtuun Ootizimii Beetelii erga hundeeffame waggaa kudha jaha yommuu ta'u yeroo sana daa'imman karaa irratti gatamanii walitti qabuudhaan gargaaraa ture. Waggaa sagalii as immoo ijoolleewwan haalli Ootizimii jedhamu isaan mudate simatee tajaajila adda addaa kennaafii jira. Bu'uuristituunii fi daayirikteerri wiirtuu kanaa. kan ta'anii aadde gannati nugusee gurmuu jaallanni gammadaatii wajjiniin waa'ee hojii isaanii dubbatanii jiru ittaanee isinii dhiyaata waliin haa caqasnu.
Ootizimii erga jalqabne waggaa sagal garuu isa duraa daa'imman gatamanii argaman kana guddisna erga isa jalqabne waggaa kudha ja'a isaan keessaa ijoollee ootizimii qabanii nu qunnamnaanii gara ootizimiittis dabalataan banne jechuudha. Kanaafuu waggaa sagal erga jalqabne ootizimii. Kan ootizimii waliin jiraatan ijoollee afurtama qabna. Kan guddisnu immoo addatti ijoollee afurtama qabna. Saddeettama waliigala.
Gidduugalli keessan kun ijoollee kana barsiisee mana warraatti ergamoo ofuma bira kaa'a.
Ijoolleen afurtamni nu waliin jiraatan kan guddisnu isaanii. Ijoolleen afurtamni ootizimii waliin jiraatan garuu kan guddisnu keessaa ijoolleen lama achi keessa jiru gara dhaabbata keenyaatti deebi'u. Kanneen garuu gara maatiitti deebi'u guyyaa guutuu achitti oolanii tiriitimantii teeraappii adda addaa kennameeti gara manaatti galu. Warri isaanii irra caalaan harka qalleeyyii haadholee. Abbaan warraa gatee kan deeme kan asiitti irra harki caalaan jechuudha.
Simbira gaafa dhufanii gargaarsa akkamii laattuuf?
Nu bira waggaa dhufanii haakimaatitti ergina. Haakima kan daa'immanii jechuudha. Amma ootizimii isaaniif adda baasnee isaan daawun simbiraniif adda baasnee fi tiriitimentii kan akka spiish teeraappii, okkupeeshinaal teeraappii, akaadaamik laayif iskiil tireeningi kan kenninuufi. jiruu of danda'u jechuudha haala uffata isaanii uffatan haala nyaata isaanii beekaniitti nyaatan haala mana fincaanii kanallee itti barani kookkoo irraa gara mana fincaanii daayiparii irraa gara kookkoo akkasitti kana kana fa'aa kan isaan barsiisnu ijoolleen tokko tokko iskilee adda addaa kan akka aartii fa'aa muuziqaa fa'aa kan qabu ni jiru haaluma gaaffii ijoollee finlaallee ispiichii kan barbaachisu ispiichii irratti sagantaan bahee fi sagantaadhaan kan isaan wal hubachaa jiru jechuudha. Barumsa akadaamik qubeellee lakkoofsallee wanna adda addaa fi bazineedhaan barreeffamaan wal hubachaa jirra.
Namoota gaajoollee kana barsiisan ofii isaanii waa'ee waan sanaa warra baratanidha.
Namoota warra saayikoloojii baratan, dabalaas speeshaal kan baratanis. Walumaan isaaniitiin achitti qacaramanii garuu barsiisonni kan kunuunsanillee tireeningii gabaabaa gabaabaa kennineetii jechuudha barumsa qaban irratti nutis walumaan hojjannaa karooras walumaan baasaa firii argamellee walumaan madaallee karoora biraa kan ji'aa kan torbanii akkasitti gooneeti haala saniin wanti kan godhamu. Ta'anis saayikolojistiidhaas kan fayyaatis wanna adda addaa barreesseera. Hojuma kanaaf jedhee too haala saniin isaan sabdeeggoonee kan waliin hojjechaa jiru.
Isiniin yaada keessan gara ijoollee ootizimii qaban kana simachuutti kan sin geesse maal?
Ijoolleen ani guddisu hundinuu gatamanii kan argamanidha. Daa'imti gatamtee argamtee oggaan nyaannu rakkoo adda addaa qabdi. Rakkoo dhukkubaa hippitaatafii ni qabdi, maalaariyaa ni qabdi. gara dhukkuboota shan gurguddaa isheerra jira mana yaalaa barbaadeessuun jechuudha. Amma yaalamtee garuu ootizimiin kun adda hin baafanne waan ta'eef wanna adda ta'e kala kanarra arginaan ishiidhaaf mala adda addaa barbaadu jalqabe jechuudha. Maali wanti kun jennee oggaa ilaallu ootizimii ta'uu isaa hin barree carraaqa baay'ee booda jechuudha. Intalli kun mana taa'uu hin qabdu barumsa argachuu qabdi. Isatti nuti adaamaa jirra. Magaalaa kana keessatti eessaa arganna jennee baay'ee barbaanne argachuu hin dandeenye. Finfinnee deemne Finfinneenis namoota baay'eedha weekiin hilfiirra kan jiru. Kanaafuu iddoon hin jiru jedhan jechuudha. Ani duraani ogummaan kiyya barsiistuu haayiskuuliin ture intala kanaaf mala tokko barbaadu narra jira jedhee kani waa'ee ootizimii kana dubbisuu jalqabe wanta adda addaa jechuudha googileerraa wanta adda addaa argadhe haaluma sanii intala kiyya kana asumatti barsiisa manuma keessatti barsiisa jedhee jalqabe jechuudha. Amma haala sanii oggaa ilaalu ishii qofaa miti namni biraallee ni jira ta'a. Kanaafuu maaliif nama lamas ta'e sadiis ta'e ishii wajjiniini koompeer gochaa hojjechuuf gatiin ishiidhaaf kaffalu kuni namni biraallee otoo itti fayyadame jedhee kanini namni biraa galmaa'ee akka na bira dhufee ijoollee isaanii na bira oolchanii ishii wajjiniin akkan isaan barsiisu haala kanaan kaniin jalqabe jechuudha. Na jalqabnu ijoollee torbaayyuu annaawunsii goonee kilinikii fa'aa irra deemnee ijoollee rakkoo akkanaa dhugaa qabaatan fidaa jennee wannu goone ijoollee torba arganne ishii wajjin jechuudha. Haala kanaan gara ootizimiitti kan hin deeme malee duraan waa'ee ootizimii wanta tokko hin beeku. Nagaa ammaatitti ijoollee tiriit goone keessa gara ijoollee torba gara mana barumsa foormaaliin kan galan ni jiru. Fooyya'anii gara adda addaatitti gara ogummaatiillee kan ce'an ni jiru.
Egaa deemsa kana hundumaa keessatti rakkoon isin quunname maali?
Ilaalchi namaa salphaa miti. Hubannoon kennamu gahaa miti. Kun nu hubataa kun immoo nu hubatu. Gargaarsi gahee mootummaatiinis namootni dhimmi ilaaluu abbootii qabeenyaa illee ogaa itti deemnis baay'ee nu hubatani. Amma garuu miidiyaa adda addaatiin waa'ee otizimii haasawamaa jira. inni guddaan rakkoo kan ta'e rakkoon faayinaansii hojjettoota kanaaf wanti kaffalamu manalleen duraan kiraa baay'ee kaffallaa jiru. Amma garuu kan bulchiinsi magaalaa Adaamaa kiraa xinnoodhaan mana hiphoodha garuu gahaa miti ijoollee afurtama qofa kan wannu jedhu dhibbaa shantama ala jira. Isumarratti fayyadamaa kan jiru wanna adda addaa kan ittiin goonu rakkoo faayinaansii kan qabnu jechuudha. mootummaanis kana xiyyeeffannaatti kennee gargaarsi adda addaa otoo nu godhamee gaariidha jedheetiin amanaa. Namoota adda addaati kan dhuunfaadhaan kan gargaaru nutis immoo tiishartii fa'aa hojjisiisnee isas gurgurree eejentii adda addaa buna danfisuu fa'aa koottaa buna dhugaa kan jedhu namoota adda addaa waamnee akka laalanii fi waan qaban akka nu gargaaran wanta akkanaati hojjechaa kan jiru. namoota adda addaati kan nu gargaaraa jiru jechuudha.
Adda Gannat Nugusee Gurmuu gaaffii keenyaaf deebii laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaan jedhaan illee.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. barumsa hawaasummaa siyaasa diinagdee aartii fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaataa akka hirmaattan sin affeera jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan oromoo irratti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdannu karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaan nu ergaa. Karaa feesbuukiitii fi tiwiitara yookaan eeksii inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu bulalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin ga'aa jirtu tegisti gammee piroodiyuusariin keenya biraan haayilu bulaaltonni viidiyoo girmaa dagafaatii fi siisaa shannaa fi ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture ambaaf kaaduma rodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebi'utti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jennaati nagaatti bula.